ፊቱ ላይ በኦሮሞነቱ ተፈርጆ በኦሮሞነቱ ተፈርጆ በመኪና እየተጫነ ወደ አንድ ቦታ እየተወሰደ ኦሮሞ እንደ ህዝብ ሲታሰር የሚያይ አማራ ይሄንን ዝም ብሎ ጋይ ታሪካዊ ውርደት ነው። በተመሳሳይ ለኦሮሞዎችም አማራዎች በማንነታቸው ተፈርጀው በጠላትነት በሀገራቸው ተፈርጀው ከላይ ጀት እየዘነበባቸው ከላይ ጦርነት እየተፈረጀባቸው ትላንት ያውቃል የኦሮሞ ህዝብ የአማራ ህዝብ ምን ያህል ድጋፍ ሲያደርግ እንደነበረ ለመከላከያ ዛሬ የአማራ ህዝብ ጠላታችሁ ነው እየተባለ በየቦታው የሚነዛው ፕሮፓጋንዳ ሀሰት እንደሆነ የኦሮሞ ህዝብ ያውቃል። ስለዚህ ትላንትም አይተሃል። በዛ ዝግጅት ላይ ብዙ የኦሮሞ ተወላጆች ተገኝተው ከአማራ ህዝብ ጎን ነን፣ ይሄንን ስርዓት በጋራ መጣል አለብን፣ ሀገራችንን ሰላም ነስታን፣ እረፍት ነስታን፣ አብሮነት ነስታን፣ ነግደን እንዳንገባ አደረገን፣ ቤተሰቦቻችን ውስጥ ያለውን በጥርጣሬ እንድንተያይ ያደረገን፣ አማራ ኦሮሞ እየተባባልን እንድንፈራራ ተደረገን። ቤተ ክርስቲያኖቻችንን መስጊዳቻችንን በጋራ የምንታደምባቸውን ሁሉ እያፈረሰ ህዝባችንን ወደ እልቂት እየመራ ነው ብለው ትላንትና ከአማራ ህዝብ ጎን አጋርነታቸውን ያሳዩ ሰዎች እንደነበሩ አይታል። ስለዚህ ለኦሮሞም ህዝብ ምንም የበጀው ነገር የለም። ስርዓቱ ስርዓቱ ሀገርንም ህዝባችንንም ይዞ ሊጠፋ ነው። አንድ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ቤቱ ከፈረሰ እላያቸው ላይ ሁሉም ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው የሚያልቁት። ቤቱን ነው ይዞ እየፈረሰ ያለው ይሄ ስርዓት። ስለዚህ የኦሮሞ ህዝብ ህልውናው ከአማራ ህዝብ የተለየ አይደለም። እጣ ፈንታው ከአማራ ህዝብ የተለየ አይደለም። የትግራይም ህዝብ በተመሳሳይ እጣ ፈንታው፣ የአፋርም ህዝብ፣ ሌላውም እጣ ፈንታው ከእነዚህ ህዝቦች ጋር የተሳሰረ ነው እና አብረን የምንጠፋበት ሁኔታ ከሚመጣ አብረን የምንድንበትን ሁኔታ ማሰብ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው እና በዚህ ሂደት ውስጥ የኦሮሞም ህዝብ በንቃት ይህን ሁኔታ እንዲያወግዝ፣ በንቃት ይህን ሁኔታ እንዲገመግም፣ ለታሪክ ሲል አሁንም ላለው እውነት ሲል ለሃይማኖቱ ሲል እየሆነ ያለውን ነገር በሚገባ ተረድቶ ይህንን ጸያፍ ስርዓት ከኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ ለማንሳት ለሚደረግ ርብርብ ውስጥ ዋና ሚናና የተዋናይ ሚና እንዲጫወት በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አቀርባለሁ። አይ ቲንክ በጣም በብዙ ደረጃ ህዝቡ እያስተዋለ የመጣው ነገር ነው የሚመስለኝ። በኦሮሞ ስም ስልጣን የያዙ ጽንፈኞች በኦሮሞ ህዝብ ከኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞን ህዝብ ሰላም ከመንሳታቸው አልፎ በየቦታው ከሚያደርሱት ጥፋት አልፎ በስሙ የሚፈጽሙት ደግሞ ወንጀል ለታሪክም ለሌሎችም እንትን ለትውልድም የሚያስተላልፉት ነገር በጣም በጣም መጥፎና የኦሮሞን ህዝብ እጅግ እጅግ የማይመጥን ሆኖ ነው የማገኘውና ይህንን አስቦ የኦሮሞ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ጋር እንዲሰለፍ በዚህ አጋጣሚ እኔም ጥሪ አቀርባለሁ።
ፕሮፌሰር እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ፕሮፌሰር ትንግርቱ ገብረ ጻድቅ ምስጋና የከፍ ያለ ነው። አይሆፕ በሌላ ጊዜ ተገናኝተን በሰፊው እናወራለን እንነጋገራለን ብዬ አምናለሁኝ። መልካም ቀን። ምስጋና ከፍ ያለ ነው። ታንክ ዩ።
እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ።
አድማጮቻችን በዚሁ የዛሬውን ፕሮግራማችንን እንጨርሳለን። አሁን አምስት ሰዓት ከሁለት ደቂቃ ሆኗል። ታንክ ዩ ስላዳመጣችሁን።
አድማጮቻችን በዚሁ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን ፕሮግራም እንፈጽማለን። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት፣ ደህና ቆዩን። ዲስ ሃዝ ቢን ዘ ቮይስ ኦፍ ኢትዮጵያ ፍሮም ሚኒያፖሊስ ሚኒሶታ።
አያት ቅድመ አያት የወድቀው በየተራ በደማቸው ቀለም የሳሏት ባንዲራ የወረደ ሁሉ ሲያወርዳት እንዳላይ ላውለብልባት ሞቼ ባጥንቴ ግንድ ላይ ከፍ እንዳለች ትታይ ናናታትዬ አንሳት አንሳት አለኝ ሀገሬ ከሾስር በምኒልክ ፈረስ ልብረር እንደ ንስር እና አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን አርባ ሰንደቅ በክብር ለብሻው ለክብሩ አልዋደቅ ኢትዮጵያዊ ጎበዝ ወጣት የለ ብርታት አንድናት ሀገሩን ከስንቱ አስመለጣት አስመለጣት በጎሚሶ ገማር ስለሳንጃ አጥልቆ አጥልቆ ያቡስበር መጣ ወኔ ታጥቆ አንበሳው ተነሳ ዘገሩን ነቅንቆ ምረር በለው በዳር በድንበር ኢትዮጵያ ትከበር። ምረር በለው በዳር በድንበር ኢትዮጵያ ትከበር። ሁሉም ይቆ ከጀግኖቹ በር ራያ ባስ በር ራያ ጀግና ራያ ባስ በር ራያ ሰበር ራያ ባስ በር ራያ ጀግና ራያ ባስ በር ራያ ሰበር ራያ ባስ በር ከአገር ምሰሶ እምብኝ እምቧ በማንነቴ እምብኝ አልደራደርም እምብኝ እምብኝ በወገኔ እምብኝ እምቧ ደግሻለሁ
Give a little Sara Lee love to help take friendships to new heights.
If you have medium hair like mine, it needs hydration that's not too light but not too heavy.
Malabashi, Manamantabashi, Malabashi, Manamantabashi.
You're looking to make your app the best it can be. It sounds simple, but the reality is anything but. Firebase is here to help. We offer a platform for you to build and grow apps and games users love with
Chris Production.
Harare,
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya dhufaa jirra.
Here at Camp Kodiak, we believe in keeping it wild.
Lola tolaan gara laafaadha walitti maadu Lola lolaan itti faafaadha eenyutu eenyu gadi Walitti maadi eenyutu eenyu gadi Yoo tola tolaan gara laafaadha walitti maadu Yoo lola lolaan itti faafaadha eenyutu eenyu gadi Walitti maadi eenyutu eenyu Maqaa oromummaatiin lagaa nama mogaasu Waamicha gandummaatiin hidhaa korma kolaasu Gabaa ganama baati jabaa namatti taati Jabaan tokkicha waaqa bakka maltu warraaqa Lakkoofsa miliyoona lakkaa'uun ifachiisu Baraan inuma boonna homtuun irrifachiisu Homtuun irrifachiisu Homtuun irrifachiisu Homtuun irrifachiisu Homtuun irrifachiisu Homtuun irrifachiisu Homtuun irrifachiisu Hojii ifaan ifatti raawwatama fokkisaan akkamitti jaalatama Harki jibbuu humna qabuun boone akka namaa waaqni nun goone Yaa bubbee yaa bubbisaa fiigu kan mana haadha hiyyeessaa diigu Tasa kata murah dufa bori Jada kita mi oromo mori Kana walip tim nadi Jiru namni nama gadi Muma namni wal kita da Batu pacu beda jeta da Kana walip tim nadi Jiru namni nama gadi Muma namni wal kita da Batu pacu beda jeta da Yoo tola tolaan gara laafaadha walitti maadu Yoo lola lolaan itti faafaadha eenyutu eenyu gadi Walitti maadi eenyutu eenyu gadi Yoo tola tolaan gara laafaadha walitti maadu Yoo lola lolaan itti faafaadha eenyutu eenyu gadi Walitti maadi eenyutu eenyu gadi Dhugaa badee barbaadu sodduu faana kan baane dachaa liqimsituurra eegamu maqaan kee osoo tokkummaan ka-
Ah, Dhiifama. Har'a mata duree tokko irratti mari'achuuf deemna. Am, Diigamuu ah, mana siyaasaa bilchiginnaa irratti mari'achuuf deemna. Ah, Simbirtuu sanbataate gaa'ii simbirtuu sanbataatiin guyyaa tokko tokko keessummaa feerraa guyyaa tokko tokko immoo ah, qophii garaagaraa akkasii qabna kanaafi hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjiniin tura isiniin jenna darbee darbees egaa waan tokko tokko isinii dhiyeessine jechuudhanii eh, hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan abdii godhachaa amma eh, gara sagantaa keenyaa deemna sagantaan keenya egaa eh, kan har'a akkuma argitanii kan mm, ah, wanta eh, irratti xiyyeeffatu eh, diigamuu bilchiginnaati. Aam, Sanaan sana wajjiniin wantoota jiranii kaasnee mari'anna. Egaa eh, eh, duraan dursee diigamuu bilchiginnaa otoo eh, hin laaliin duraa ijaaramuu bilchiginnaa ilaalu. Ijaaramuu bilchiginnaa eh, akkuma beektanii eh, dura seenaa dhaabbilee siyaasaa yoo laallee jenne dhaabbileen siyaasaa biyya keenyatti kan ijaaramuu jalqabanii ba- dhuma bara Haayila Sillaaseetii bara kudha sagala torbaataman keessa eh, yeroo sanitti eh, dhaabbileen eh, lammiidha lammummaa ofiin jedhanii fi gara tokkoon lammii ofiin jedhanii ah, rakkoon biyyattii sana keessa jiru rakkoo rakkoon biyyattii sana keessa jiru rakkoo um, kilaas istraagiliiti yookiin kilaas probleemiti kanaafi rakkoo gitaatu jira malee rakkoon biraa hin jiru rakkoo gitaa kana sirreessinee jennaani waan hunduu hin sirraa jedhanii warra amanaa turanidha warri akkasii amanaa turan kun ihaappaa meesoon warra akkas akkasii kanaa isaan kun keessattu iyyuu ilaalcha maarksiizimii kanaa erga sochoosaniin booda eh, mootummaa Haayila Sillaasee irratti barattoonni fincilee namni hundi fincilee mootummaan Haayila Sillaasee gaafii sana deebisuu gaafa dadhabuu achiin booda qaamni qophaa'ee jiru yookiin immoo karaan aangoon ittiin darbu waan hin jirree fi warri qophaa'anii jiranii warra um, warri qophaa'anii jiranii warra warri qophaa'anii jiranii warra Eh, hello. Ah, Akkam nagaa fayyaadha? Akkamni nagaa jirta? Yaa miidiyaa irra jirta amma dhaggeeffattoota keenya keessummaa tokko qabna Kees- keessummaan keenya deebisaa qanaatee jedhama jidduudhaan waa isinitti himnee deemna jedheeni eh, mee deebisaa maal eh, maal qabattee dhufte ergaa tokko akka qabdu nan beeka Eh, dhaggeeffattoota keenya dhaamsaati qabdu mee
duraan dursee eh, miidiyaa simbirtuun akkasitti nuuf heeruu keessaniif galatoomaa jecha Eh, dhaamsa nuti qabnu eh, waa'ee koovidii wajjin wal qabatee akka hawaasa keenyaatti eh, uummata biratti eh, ergaa qaqqabsiisuu barbaanneeti innis egaa eh, yeroo ammaa kana koovidiin eh, hin banne inuma jira Ah, bifa ajijjiirratu iyyuu malee eh, waan badiyaa fakkaatu iyyuu malee eh, koovidiin akka jiru milikitoonni waan baay'ee kan agarsiisan akkasumas eh, dhaabbanni fayyaa ah, biyya kana keessa jiru koovidiin jiru jechuusaa mirkaneessaati kan inni jiru Eh, akka hawaasa keenyaatti hawaasni keenya maal gochuu qaba maal eh, raawwachuu qaba kan jedhudha ergaan keenya inni guddaan keessattuu eh, manni barnootaa eh, kuma lamaaf eh, digdamii sadii digdamii afurii banamaa jira waan ta'eef eh, ijoollee keenya mana barumsaatti erguudhaaf eh, fayyaa guutuudhaan nagaa guutuudhaan barachuu akka isaan qaban hawwii keenyas fedha keenyattis waan ta'eefi eh, dhibee kanarraas of eeguun furmaan inni tokko talaallii fudhachuudha. Eh, Talaalliin barbaachisaadha.
Eh, Talaalliin mee eh, deebisaa achirratti talaalliin kennamaa jira ammas ijoolleedha moo nama hundumatu fudhachuu qaba
hundumtuu fudhachuu qaba.
Aha.
Eh, Ijoollennis fudhachuu qabu. Eh, Gurguddoonnis dargaggoonnis fudhachuu qabu jechaan.
Ah, buustariidha moo Buustariis haa ta'u, isa jalqabaas haa ta'u, isa lammaffaas haa ta'u Eh.
eh, fudhachuu qabu.
Aha, tola.
Namoonni isa lammataa fixanii eh, buusteriin fudhachuun barbaachisaadha jechuudha.
eh,
namoonni isa tokkoffaa fudhatanii isa lammaffaan fudhatiin jiranis isa lammaffaa sana fudhachuun barbaachisaadha.
Aha.
Eh, Keessattuu ijoollonni mana barumsaa dhaqanii eh, kan kan nama biraa inni fidee dhufu hin beeku waan ta'eef qophaa'anii dhaquu qabu. Talaallii kana fudhachuun barbaachisaadha. ijoollee keenya talaallii akka isaan fudhatan jajjabeessuudhaa fi maatiin ijoolleen isaanii talaallii fudhatanii mana barnootaa kuma lama digdami sadii digdami afurii banamuuf jiru kana itti qophaa'anii akka isaan dhaqanidha ergaan keenya inni guddaan kan biraan hawaasni keenya hawaasni oromoos talaallii kana fudhatee dhukkuba koovidii kana ofirraa ittisuun barbaachisaadha. Maaliif koovidiin akka hin banne milikitoonni kan argisiisan yaa mallattoowwan
biyya USA keessa jiranis mirkaneessanii jiru waan ta'eef talaalliin laatamaa jiru dhaabbata fayyaa akkasumas Ayooppaa ni laata mana yaalaa garaagaraatti.
eessatti eessatti argatu mee dhiifama wajjin eessa eessatti argatu
Mana yaalaa hundumaatti ni laatama.
Aha.
Doktara isaanii wajjinis haasa'uu danda'u. Kan biraa dhaabbanni Oromoos as keessa biyya USA keessa Minisootaa kan jiru. Ayooppaanis ni laata.
eessatti laata Ayooppaan eessatti
Eh, bilbila eh, bilbila eh, kan waldaa hawaasa oromoo irratti bilbiluudhaan akka isaan eh, isaaniin qunnamnu nu gochuu danda'u yaa eh, ka- kana dura waan eh, waldaa koominiitii oromootti waan ah, laachaa turee fi sanaafan Eeyyeen bakka tokko qofatti miti kan inni laatu Eh.
eventoota eh, qophaa'an irra deddeemeeti kan inni laatu.
Aha.
Eh, Kanaaf waldaa hawaasa oromoo keessattis eh, qopheessuudhaan akka talaalliin fudhatamu gochuu hin dandeenya. Namoonni fedha qabanii ijoolleen isaaniis ta'e ofii isaaniis ta'e eh, talaallii kana fudhachuudhaaf fedha kan qaban waldaa hawaasa oromoo bilbila irratti yoo bilbilanii sagantaa qabneef guyyaa sanarratti ayooppaanis ta'e qaamni biraa dhufee talaallii laachuu hin danda'a jechuudha.
Mhm, mhm, Kanaaf waldaa hawaasa oromoo keessatti qopheessuu hin dandeenya.
mhm.
Eh, Dhufanii achitti fudhachuu hin danda'u.
Eh, Maaliif g- duraan dursinee kan beekuu qabnu eh, eenyutu fudhataa umurii isaanii eh, buustarii immoo isa jalqabaadha kan jedhu addaan baafnee erga galmeeffannee eh, deebisnee ayooppaa wajjin waliin taaneetu sagantaa kana yoo qopheessine eh, waldaa hawaasa oromoo keessatti dhufanii talaallii sana fudhachuu danda'u jechaadha. Nus deebisnee bilbila bilbil- bilbiluudhaan guyyaa isaa erga mirkaneessinee booda maatii qunnamuu dandeenya bilbila isaanii bilbilan irraa fudhannee jechuudha.
mhm, mhm. kanaaf buustarichi buustariin amma talaallii tokko fudhatanii illee lammaffaa jira achirraan buustarii sadaffaan jira buustarii sadaffaa sanaan booda kan biraa jira
Egaa sadaffaa booda ba'aa jira kan jedhamutu jira Eh.
amma yoonaatti wanti mirkanaa'ee kana jedhame odeeffannoo guutuu waan hin qabneef Yaa, sadaffaadhuma fudhatu jechuudha sadaffaama fudhatu.
yaa daa'imman umurii agamii aga agamiiti mana barumsatti waan deebi'aniif waan jetteef Bishaanii hanga sadii hanga kudha tokkoo jalqabee hanga maanguddootti nu fudhachuu danda'u jechuudha.
Ah, yaa daa'imni hoggaa ja'a torba saddeet illee fudhachuu danda'u jechuudha Eh, buustariis jechuudha kan daa'immootaa jira, Eh.
kan maanguddootaa jira, Eh.
kan ga'eessotaa jira, umurii umuriidhaan Eh.
jira jechuudha.
Oh, okay okay Eh, ergaa dabalataa kan qabda
Ergaan keenya inni guddaa isuma kanadha. Keessattuu xiyyeeffannoon keenya eh, mana barnootaa banamaa jiru kanarratti fayyaa guutuu nagaa guutuudhaan daa'immoonni akka baratan dargaggoonni eh, akka baratan hawwii keenya waan ta'eef ne- maatiin hawaasa Oromoo eh, Minisootaa jiru bilbila waldaa hawaasa Oromoo irratti yoo bilbilan eh, bilbila sanarra dhaabbannee maal akka isaan fudhachuu barbaadan buustara haa ta'u isa jalqabaa haa ta'u eh, erga galmeeffannee booda sagantaa qopheessinee eh, akka isaan talaallii kana fudhatan achitti gochuu dandeenya. Karaa biraa eh, u- bakka eh, dhaabbata fayyaa yookaan eh, dookteroota isaanii wajjin haasa'uudhaan warra koovidii talaallii laatan wajjin wal qunnamanis dhaabbatoonni garaa garaa hin laatu waan ta'eef Mhm.
eh, isaa wajjinis qunnamanii talaallii kana fudhachuu ni danda'u jechuudha. Kanuma dhaamsi keenya.
Eh, Hayyee egaa hedduu si galateeffanna Eh, nutis ergaa karaa gara garaatiin ni dabarsina yoo barbaadan nutis nu gaafachuu ni danda'u Eh, garuu inni guddaan gara oromoo koominiitiis dhaquu ni danda'u miti dhufuu danda'u gara oromoo koominiitii haa. gara oromoo koominiitii dhaquudhanii odeeffannoo argachuu ni dandeessu daa'imman keessanii fi akkamitti akka talaallii argattanii sana malees ofii keessaniifis talaalliin isin barbaachisa akkuma egaa obbo deebisaan jedhee koovidiin hin badne koovidiin ammallee jira nama baay'ee miidhaa jira amma oduu irratti akka darbaa jirutti numaayyuu nama baay'eetu miidhamaa jira amma lubbuu nama hin gaaga'u gaaga'umsa lubbuu eh, bira hin geenye yookiin immoo eh, inni hir'ateera Lu- namni balaa koovidiitiin du'u hir'ateera haa ta'u malee namni koovidiin qabamu ammallee baay'eedhuma kanaaf immoo talaalliin eh, barbaachisaadha talaallichi hojjetaa eh, waan hojjetuu fi kan ameerikaan du'aa karaa eh, koovidii kana dhufu hir'isuu dandeesse kanaaf ammallee n- n- uummanni keenya kanatti fayyadamuun buustarii akka fudhattan asumaan dhaamsa isinii dabarsina Eh, warri immoo kana dura tokkos haa ta'u lammaffaan fudhatin isinis akka eh, talaallii kana fudhattan asumaan egaa obbo deebisaa wajjiniin dhaamsa isinii dabarsina oromoo koominiitii wajjiniinis taane Eh, galatoomi obbo deebisa
Baay'ee galatoomaa warri simbirtuu miidiyaas ulfaadha.
ayyee ayyee tole tole ayyee dhaggeeffattoota keenya egaa eh, gara tokkoon waa'een fayyaas barbaachisaa waan ta'eef waa'ee fayyaa itti maknee waa'ee fayyaa irratti waa'ee koovidii itti maknee koovidii irratti of eeggannoon barbaachisaadha of eeggadhaa isiniin jenna kanuma jennee egaa gara dura jalqabneetti kaana kanaaf eh, gaafa bilchiginnaan hundeeffamu bilchiginnaan eh, hundeeffamni eh, ilaalchi bilchiginnaa walumaa galatti eh, otoo sana hin laaliin dhimma paartii ilaalaa turre dhimmi paartii kanaan egaa gara tokko warra gitaarratti gara tokkoon immoo warra sabni keenya hacuucame jedhudha hayyoota saba keessaa bahanidha hayyoota saba keessaa bahanii eh, ijaaramsi kuni eh, guyyaa tokkotti kan dhufee miti yeroo dheeraa kan fudhatedha waldiddaa wal- eh, waldiddaa wal mormii eh, marii dheeraa kan fudhatedha fakkeenyaaf yoo abaa'oo laallee eh, isaan eh, inni- isaan gurguddaan lamaan kana egaa kan eh, sirritti ilaallu tokko kan ehm, ijaarama kana keessatti biyyattii sana keessatti seenaa irratti kan jiranii fi seenaa warri jijjiiranii tokko abaa'oodha tokko abbuutti isaan lamaanuu gaafa laallee jennu dudduubeen isaanii sochii aadaatu jira sochii aadaatu jira sochii aadaa kana fakkeenyaa fi gara harargee kana sochii afran qalloo fi sochii afaan ofiitiin barachuu eh, yoo arginu eh, as jiddu galatti booddarra gara harargeettis gara wallaggaattis oromiyaa hundatti kan ce'e eh, sochii maccaaf tuulamaa argina isaan kun bu'uurri isaanii misoomaaf aadaa ture haa ta'u malee booddarra misoom biyya keessa misoomsuu hin dandeessan jennaani gara eh, waan suni deemee gara siyaasatti jijjiirame dhaabbanni misooma fi guddina aadaa jedhame suni gara siyaasatti jijjiirame innuu yeroo dheeraa fudhate dafee as hin baane achiin booda immoo eh, magaalaa keessatti iddoo gara garaatti irratti mari'atame achiin booda kana fudhatanii bosona deemanii bosonatti hundeessanii jechuudha fakkeenya fi dura eh, kan eh, sochiin gara tokkoon iddoo gara garaatti gara wallagga ga- gara fakkeenya harargee keessatti eh, achi baale keessattis qabsoon bilisummaa kun eh, qabsoon eh, ijoollee baalee eh, i- isaan isaan sun eh, deebi'ee warri magaala jiranis booddarra waan hundumaa laalanii hin danda'amu taanan jedhanii dhaqanii harargeetti qabsoo sanitti makamuun suni waan baay'ee jijjiiree jechuudha. warra abbutti soo fudhannee jenne mahabara gasaagistii warra jedhamu irraa ka'ani isaanis sochii aadaa ture sochii aadaa Tigraay misooma Tigraay egaa kan walitti qabaa ture akkuma kan keenya abbaan yookiin kan baay'ee maccaaftuu lamaadha harka mirgaa ture Taaddasaa Birruu ta'us kan warra wayyaanee yookiin abbuuti suul gassasa ture inni kun qonnaan bulaa ture dhiyaa Tigraay irraa naannoo amma naannoo daddabii jedhamu kanarraa kan dhufeedha. so mana isaatti inni paarlaamaa waan jiruuf isa achitti walitti qabamu piyaasatti walitti qabamanii ta'uu dinnaan isaanis bosona deemanii warri warri booda warri dhaqee waliigala rakkoon biyyattii isaanii rakkoo kilaasiti yookiin gitaati warri jedhanii booddara ihaabban ergasii meesoonis amma tokko yaalee jira lamaanuu keessattuu yaabbanii qabsoo hidhannoo geggeessuu yaalee ture asirratti wanti na hubattanii warri citizen or citizeniidha rakkoon biyyattii immoo rakkoo kilaasiti warri jedhee amanu umman kilaas koonshaasnesii yaa jennu hin jiru duraan dursee kilaasii wanti jedhamu biyyattii sana keessa tokko kan kaarle maark faa wanti isaan jechaa turanii gita kan jedhu sun hojjettoota warshaati biyyattii sana keessa immoo warshaan iyyuu hin jiru warshaan bakka hin jirretti waa'ee hojjettoota warshaati kan odeessaa turan kanaafi hundeen qabuu ture hundeen qabu hundeen qabsoo kanaa qonnaan bulaadha qonnaan bulaan immoo qonnaan bula warri suni kan kileem godhanii qonnaan bulaanii akka akka hojjetaa warshaatti lakkaa'amuu danda'a jedha garuu qonnii fi wanti qonnaan wal qabate akka kaarle maarkii jedhutti waan fiudaala keessa wanta turedha amma kapitaalizimiin warshaa irratti kan hundaa'e waan ta'eef jedhee hin deemuu ture kanas ta'e sana ihaabbanii saba itti iyyattu hin qabdu yookiin sooshaal beezii hin qabdu sooshaal beezii waan hin qabneef ihaabbanii dhaxxee kufte garuu warri kun warri sabarra sabummaa akka sabaatti hacuucamne jedhanii lataa deeman abaa'uun chaalenjii hedduu keessa darbus lataa deemee guddachaa deeme abbuut akkasumatti guddachaa deeman guddachaa deemanii booddarra egaa hundumtuyyuu guddatanii achii gara qabsoo kana geggeessanii qabsoo kanaan gara amma gara aangootti dhufanii booddara aangoo irratti wal lolanii aangoo irratti wal lolanii kanumti sabaaf sablammii kun ilaalchi kun heera amma boca heeraa godhatee naannoleen hundeeffamanii gaafa jedhanii warri sun ammas karaa gara garaatiin ka'uu yaalan karaa gara garaatiin fakkeenya fi takka qinijjiitii jedhanii takka maal jedhanii takkaas jedhanii takkaas jedhanii ka'uu yaalan ka'uu yaalanii kana keessa warra fakkeenya fi bulcha wayyaaniidhuma keessa yookiin adawaawii keessaa warra jiran namoota tokko tokko kakkaa dhimatanii yaadni isaanii akka keessa galu gochuu yaalan kana keessa egaa kan isaan kaa dhimatanii keessa galchan abiyyi ture egaa wayyaaniin dhumarra rakkoon sun rakkoon wayyaanii rakkoo ummata biraa fudhatama dhabuu fudhatama dhabuun jira fudhatama dhabuun hin esseensi ilaalchi sabaaf sablammii sun fudhatama dhabee otoo hin ta'in rakkoo wayyaanee dimokiraasii fiduu dadhabuudha inni guddaan dimokiraasii fiduu dadhabde wayyaaneen dimokiraasii jechuun maajooritii ruul maayinooritii raayitiidha bakkasitti kan adda godhe kan wayyaanee bilchiginnaan booddarra kana egaa kanatti kan inni fayyadame fakkeenya fi kan jedhanii warri sabaaf sablammii jechuun warra xixinnoo of keessaa baase tokko lammaffaa bilchiginnaa keessatti hundumtuu walqixa miti adawaawii keessatti walqixa adawaawii keessatti dhaabbileen jiru dhaabbileen koree jiddugalaa sagal achiin booda koree jiddugalaa kanaan ala executive yookiin immoo hojii raawwachiistuu sagal dhiifama hojii raawwachiistuu sagal lammaffaa koree hojii raawwachiistuu afurtamii shan kanaa fi dhibbaa hojii raawwachiistuu soddomii ja'a qabaa warra immoo koree jiddu galaa dhibbaaf saddeettama qaba. Kanumatu biyya gaggeessaa ture. Sanaa ol kan jiru kora. Kanaan biyya gaggeessaa ture dhaabni dhaaba. Kanaafi dhaabbilee arfan kanatu walitti dhufee wal fakkaanne yaada wal fakkaatu qabna wajjiniin himaammata baasnee deemnaa jedhee kwaalishinii uume. Amma kana keessatti abiyyi kwaalishinii kun sirrii miti jechuutti eegale. namni tokko bilbilaa jira heloo heloo heloo yaada kennuuf fakkaata heloo heloo heloo heloo egaa hin jiru bahuu didee namoonni yaada qabaattanii yoo jiraate bilbiltanii yaada kennuu dandeessu. Egaa kana keessatti amma biltsiginnaan kan dhalate biltsiginnaan yommuu dhalatu tooftatti fayyadame abi duraan dursee egaa dhaabbileen siyaasaa dhugaa yookiin dhugaan uummata sochoosan suni yeroo dhalatan hundeen isaanii aadaadha hundeen isaanii hawaasaa hawaasarraa waan hundumaa hawaasarraa argataniiti hawaasatu guddise hawaasa wajjin guddatan hawaasa keessatti guddatanii kanaafi hawaasa haalan beeku isaan suni gama biraatiin warri dhaabbilee gaafa jennu egaa dhaabbileen dhugaa kana ta'anii dhaabbileen sobaas jiru adawaawii qofaa miti dhaabbileen sobaa jiru dhaabbileen sobaa kuni fakkeenyaaf dhaabni sobaa dhaabni sobaa fakkeenyaaf opidiyodha opidiyoon hawaasa keessatti miti kan hundeeffamte hawaasa keessatti hawaasni guddisee miti yookiin immoo rakkoo hawaasaa beekanii miti sochii aadaa yookiin sochiidhuma wayii wanti jedhamus hin argine warri opidiyoo beekanis haa ta'u otoo hin beekin dargiin fuudhee loltuu dargii ta'anii deeman waa'ee qabsoo yookiin oromoon miidhamee dhiisee wanti isaan quba qaban hin jiru hundi isaanii jiru walaa warri kuma dura jaaranni jedhanii walaa abbaa duulaa baacaa kumaa. waan tokko quban qaban dhageenya iyyuu waan oromoon irra jiru yookiin hacuuccaa oromoo booddee raachee erga deemaniin booda booji'amanii boojii kanaan inumaayyuu amma yeroo isaanis kan beeknu ammallee namni bal'inaan kan dubbatu shaabiyaan fakkeenyaaf abbaa duulaa fi kumaafaa isinii kenna baacas jechuudha isiniin kenna jettee abaawoodhaanii abaawoon fudhadhaa warra kanaa fudhadhaa too achiin boodaa. isinitti galanii haa qabsaa'anii jedhanii ture yeroo isaanitti immoo abaan rakkoo guddaarra ture yeroo isaanitti hin dubbatanii amma seenadha hin dubbannaa rakkoo guddaarra ture maaliif dargiin lola hamaa irratti geggeessaa ture lammaffaa reeshina gaa hin qabanii hidhannoo gaa hin qabanii wanta baay'ee waan hin qabneef qophii hin turre jarri kun qophii waan hin turinii fi kumaa fi abbaa duulaa faa hin fudhatiin malee otoo fudhatanii raatanii abbaan duulas loltuu abaa'oo ture baacanis loltuu abaa'oo ta'aa ture kana keessatti egaa waan abaa'oon fudhachuu didee fi wayyaaneen fudhattee wayyaaneen aadeet geessitee kan dhaaba dhaabdeefi jechuudha dhaaba gaafa dhaabduu isaanii kan isaan beekan seenas haa ta'u qabsoos haa ta'u maalis wanti isaan dhaga'anii kan wayyaanee qofaadha wayyaaniin oromoon akkasitti hacuucame kan jettuunidha. baay'inaan yeroo biyya jiru kan amansiisu yaallu oromoon hacuucame kan jedhu kana viidiyoo amansiisuudhaaf hedduudha maa ture hedduu kana keessatti egaa isaan aangootti dhufanii aangootti erga dhufaniin booda qabsoo egaa qabsoo xinnoo gaggeessaniiru garuu qabsoo gaagorii qabsoo hadhaawaa geggeessaniis hin jennu hundumaafiyyuu aangootti ba'anii aangoo argatanii aangoo argatanii dura wayyaanee jala fiiganii wayyaaneen ergachaa maalii jechaa maalii jechaa boodderra gaafa humna godhatanii jedhanii ofiin iyyuu ka'an kana irratti waan tokko isinitti himna qabsoon maal fakkaata jechuun walumaa galatti qabsoon yoo deemamuu jechuudha. Ilaalchi kun ilaalcha heegilii garuu dhugaadha. Falaasama heegil keessatti ilaalla. Falaasama heegil kana keessatti heegil maal jedhaa? Dura qabsoon tokko gaafa eegalu sintasisii jira jedha. Sintasisiin kun istaatiskoon jira. Sintasisiin jira. Amma sintasisiin kun ageenya istaatiskoo. yeroo kana istaatiskoo kana keessa istaatiskoon dargii ture sintasisiin ilaalcha sabaaf sablammii ture. Ilaalcha sabaaf sablammii sanaan dargii mo'achuuf jecha kophaa hin dandeenyu jechuun wayyaaniin Oromoos muraasa walitti qabdee booji'amtoota Amaaras walitti qabdee fidde. Fiddee amma booddarra adawaawiin maal ta'e sintasisii fi aantii sintasisii kanaa teesis anti teesis dhiifama teesis anti teesisiidhaan teesisiin egaa warra sabaaf sablammii adawaawiidha yeroo sanitti warri istaatiskoorra jiran immoo anti teesisii kana qabu achiin booda lamaan irraa kan dhufe sintasisiin bahe sintasisiin kun booddeerra kan hin marji ta'edha. booddeerra kan hin marji ta'ee isaan kana keessa adawaawiin dura wayyaaneen abbuutte jechuudha jalqabarra gaafa dhufan baay'ee sodaatamuu ture gooftaan isaanii waan barbaadan jedhu akkuma beektanii oromiyaa keessa biiroo qabaa ture salamoon xiimoo amma namni irraanfate fakkaata duri caffee bakka shimallis abdiisaa jiru kana shimallis xiimoo namni jedhamu salamoon dhiifama salamoon xiimoo namni jedhamu achi keessa taa'eetii ajaja waan hundumaa kumaan achi keessaa yeroo pirezidaantii ture shaadoo pirezidaantiin salamoon xiimoo kana kumaa dura immoo hasan alii yeroo pirezidaantii ture shaadoo pirezidaantiin salamoon xiimoo kana kanaaf achi keessaa warri kunis akkasumatti qabu jechuudha booddeerraa gaafa fincilli keenya ani keessa jiru jechuudha. kuma lamaa fi tokko gaafa ka'u qabsoon barattootaa sunii waan baay'ee jijjiire wayyaaniinis gargar baate yeroo sanitti dhimma shaabiyaa kanarratti ilaalcha dhimma shaabiyaa kanaani kana booda mallas maal godhe ammaanachi karaa harka naanneffannee naannolee bulchuu kana dhaabuu qabnaa jechuuni promootoof godhanii indipeendenti ta'anii amma tokko indipeendenti ta'anii achiin booda warri qindoominaa waan nuti kuma lamaaf tokko hojjenne sanitti kan keenya qabsoon oromoo otoo jennu qabsoon barattoota oromoo waan kana jijjiire kuma lamaa fi tokko otoo hin ta'in kuma lama waan eegaleef kuma lama irratti waan eegaleef ambootti ni jalqaba yeroo gurbaan tokko du'u lammaffaa nuti bosona baalee bosona booranaa booranaa jedhama yeroo sani gujii gujiis booranas aktuali bosonichi gubateera isa sana gaafa dhaamsuudhaaf jennee kaanu isarraa eegale qabsoon barattoota akka haaratti yeroo sana gaafa sanaa arganiiti biraanuu naggaa fi warri kuuni baanii barattoota walitti nu qabanii achiin booda kana godhaa kana godhaa jedhanii nuti akka barattoota oromootti isaan morminee haa ta'u malee qabsoon kun wayyaaneen mormuudhuma qabna jechuun isaanis karaa isaanii nutis karaa keenya morminee booddeerra garuu gara dhaaba siyaasatti deemanii kuma lamaa fi shan immoo filannoo san irratti filannoo sanaanis mo'atamanii booddee jeequmsi ka'e hokkarri ka'e. filannoon suni maal jijjiiree oppiidiyoon moora akka indipeendanti gootu ta'e sana booda oppiidiyoon indipeendanti taatee abbaa duulaa pirezidaantii ta'ee inumaa gadhiisanii waan hunduyyuu sirraa'ee booda immoo oromiyaan baay'ee jechuun diivelopmentiin wanti baay'een jijjiiramni dhufe suni wayyaanii aarsee sana keessaa abbaa duulaa achii kaasanii oggaa otonguutiin mallas erga du'een booda waan hunduyyuu jijjiirame jijjiiramee achiin booda opiidiyoon baayitis raayit anatu bulchuu qabaa jechuu jalqabdee waldiddaa warrigaan dhufee waldiddaa kana argee carraan jiraachuu dandeesseeree abiyyi dhufe abiyyi mallas kuma lamaa fi kudha tokko du'e naa hubadhaa hanga mallas jirutti abiyyi ol jedhee waa'ee siyaasaa yaadeen beeku waa'ee siyaasaa bakka siyaasni jiru ga'een beeku abiyyi miseensa opidiyoo kan inni ta'e kuma lamaaf kudhan lama mallas kan du'e kuma lamaaf kudha tokko achiin booda seentaraal komiteetti kan filatame abiyyi kuma lamaaf kudha shan achi egaa eh, warrigaa sana argeeti booddee ahaa jarri warrigaa jirti carraan hin jiraa jedhee hin naqee booddeerra waliin dhayee filatame erga filatameen booda shi- yaaddoon isaa aangoo isaa eegsisuu waan ta'eef aangoo sana eegsisuuf jecha maal godhee ehm, dhaabicha diiguu qaba akka itti aangootti dhufee sin beeka waldiddaa fi warrigaa sanaan waan ta'eef kanaaf ammaa warrigaa sana dhabamsiisuu fi dhaabicha tokko gochuun barbaachisaadha kan ammoo warri itti amanan eenyudha dhaabbileen kun eenyummaa irratti hundaa'anii sabummaa irratti hundaa'anii kanaaf kun biyyaaf hin ta'u kan biyyaa ta'u kan biyya maqaa biyyaa qabudha jechuun by concept citizenshipii kanaanan hundaa'edha inni kun kufee jira garuu abiyyi itti amana wanta kanatti waan itti amanuu fi warri kunis eh, bravo jedhanii abiyyi jedhanii gorsanii maal godhanii itti afarsanii otoon qophaa'in iyyuu dhugaa dubbachuuf otoo hedduun isaanii hin qophaa'in waan qabanillee otoo gargar hin qoodatin fiiganii bilchiginnaatti galan bilchiginnaan hundeeffamni isaa ilaalcha nama tokkoo ilaalcha abiyyi irratti abiyyi immoo kan hin amanne finxaaleeyyii waan jedhamu lafaa kaasee kaayee jira finxaaleeyyii jedhee garee lamatu jira gareen tokko finxaaleeyyii oromooti garee eh, kan oromoo kana yookiin federaalizimii jedhu kana gara tokkoon immoo finxaaleeyyii eh, warra amaaraa yookiin yuunitaristii jedhamu kana ani miidil giraawundiidha jedhee jira ani miidil giraawundiidha kanaafi miidil giraawundiin kunii ah, Hello, ammas namni tokko bilbileera. Ah, Bilbilli hojjechaan jiru. Dhaggeeffattoota keenya dhiifama bilbilli keenya xannoo nu rakkisaa jira kanaaf. ah, Egaa kana keessatti kan kana keessatti kan abiyyi open space argate. abiyyi open space argatee ana akkasiidha akkasiidha jedhee ana akkasiidha akkasiidha jedhee booddeerraa maddamarii barreessee maddamarii irratti maddamarii jechuun warra finxaaleeyyii kana maayinas godhanii warra miidil giraawundii bakka tokkotti fidanii jedheeti. Ag- Diigamni isaa maalitti dhufe? Egaa kana gaafa jedhu siyaasni eh, bilchiginnaa yookiin immoo siyaasni maddamarii mana hin qabu beezii hin qabu keessattuyyuu siyaasni tokko yookiin dhaabni siyaasaa tokko garee wayitiif dhaabata baayineechar garee wayitiif dhaabata dhaabni siyaasaa rakkoo hawaasa kana rakkoo qonnaan bulaa haa ta'u yookiin working class haa ta'u yookiin maalii haa ta'u maaliin iyyuu rakkoo hawaasa kanaan furaa jedheeti abiyyi rakkoo hawaasa kamiyyuu furuudhaaf hin tattaafatu rakkoon inni furuuf tattaafatu rakkoo ofiiti akkamitti anaan gorra bulaadha kanaaf appiiliin godhu oromootti appiiliin godhu amaaratti appiiliin godhu tigreen numaayyuu keessan jiru abbuutti keessan galle kibbi sumaaliin in ilaallatu maaliif wanti keessatti of argan hin qaban abiyyi qofti ani ilaalcha biyyattii sanaa fi miti afrikaa fi addunyaadhaa ta'uun qaba maddamariin sinarjiin addunyaa guutuu kan jijjiiruu jedheeti jechuun eh, akka gowwummaatti itti amannee jennee yeroo hundumaa the centrist warri jedhaman kun araarsee deemadha Ag- ag- eh, ilaalcha mo'ataa ilaalcha eh, eh, mo'ataa eh, ilaalchi mo'a- ilaalcha kam wajjin hin dorgomin mo'ataa kan ta'u akkamitti immoo mo'ata jechuun ilaalchi mo'ataanii yoo dimokiraasiin dhugaa jiraatedha dimokiraasiin dhugaa gaafa jiraate il- dhaabbileen ilaalcha isaanii kallattiidhaan ifaan bilisatti geggeessanii uummatatti dhiyeessanii yoo uummataan filatamanidha. Kanan godne eh, warra dhig- dhugaan uummataaf dhaabate abbaa ofii ofii koo mana hidhaatti galcheeti achiin booda gara filannootti deeme filannootti deemee filatame ofiin jedhe eh, meeqa parsantii sagaltamii eh, jahaanii mo'adhe jedhee jechuudha. kunni dikteetarii irraa waan eegamu kanaaf amma walumaa galatti dhaqee maal fide kuni diigamsa fide la- ilaalcha biyyi kana hoomtuu kan jaalates kan itti amanes hin jiru achirraa kan ka'e ilaalcha kana waan mormaniif tigraay wajjiniini waraanatti galanii ilaalcha kana waan fudhachuu diddaniifidha amma waan anani jedhu naa fudhachuu diddanii jechuuni waan waraanatti galame waraanni suni waan ta'e egaa hin beektu booddeerra araaran gaafa dhufu gareen feederaalistii kun- kanatu eh, olaantummaa argate gareen federaalizimii kun gaafa olaantummaa argatu eh, inni waraanni kun by nature eh, maal fide gara tokkooni unintended consequence fide unintended consequence jechuun amaarri hagas empowered ta'ee hin ba'a jedhamee yaadne amaarri empowered ta'ee bahe baay'ee innis amma teessisii taasisii kana keessaa ba'a teessisii kan warra Tigraay yoo laalle antii teessisii kan bilchiginnaa yoo laalle amaarri by product yookiin sintasisii walitti bu'iinsa sanaati kana keessatti maal argine ilaalchi abiyyoor citizenship jedhamu hin hojjenne warri baay'inaan isatti amanaa tureyyuu deebi'ee manatti gale bee sooshaal beezii argachuu fi jechuudha amaaratti galan andargaachoo tsiggee ganamaa galgala amaarri hin jiru kan jedhee abaaraa ture kan eh, amaarri waan jedhamu hin jiru eh, sabummaa irratti citizenship maalii dhaabbata waan akkasii jechaa turan hundi amma garagaranii amaaratti galanii jiru ani amaara amaaraaf hin qabsaa jedhaniiru baay'iseens sabu- saba tokkoof qabsaa'uun sirriidha hacuuccaan yookiin hacuuccaan muuxannoon nuti biyyattii sana keessatti qabnu sabaaf sabaaf sablammii irratti hundaa'eeti sabni tokko saba tokkorraa ac- eh, muuxannoo addaa qaba ilaalchi jedhu kun fudhatama argateera jechuudha kanaaf amma ilaalchi citizenship yookiin bilchiginnaa jedhamu kun biinxameera yookiin cicciteera yookiin immoo tatarsa'eera waliigalteen suni hin jiru bilchiginnaan amaaraa alreedii du'ee awwaalameera ammallee ga- kaasuudhaaf yaalaa jiru eh, iddoo baay'eetti ta'uu dideera hin waan ijaaramuun fakkaatu deebi'ee yoo deebi'ee ijaarames waan hin taanedha kanaaf malli maali malli kan bu- godhamu yookiin malli amma wanti inni ta- wal- malli ta'uu qabu waliigalteedhanii dhaaba siyaasaa biraa ijaaruu qofaadha kanaaf immoo mootummaa ce'umsaa hundeessanii hundumaa walitti qabanii keessattuu naashinaal diyaaloogii san naashinaal diyaaloogii dhugaa isa amma odeessan kana otoo hin ta'in naashinaal diyaaloogii dhugaa walitti qabanii achiin booda kana fiduudha dhaggeeffattoota keenya egaa qophii keenya har'aasuma irratti xumurraa torban immoo tooppikii biraatiin hanga wal arginutti nagaan nu bulaa jennaa Eh, simbirtuu miidiyaa deeggaruu hin dagatinaa isheer nu godhaa Eh, egaa kanuma jennee asirratti xumur
KFAI is proud to present Cooler Shaker at the Amsterdam Bar and Hall on Thursday, September 14th. Cooler Shaker has been called forth to deliver their most inspired album in years. First Congregational Church of Eternal Love and Free Hugs is a firebrand double album, energized and purposeful in a way that few guitar bands currently manage. Local group Two Harbors opens the show. Tickets for Cooler Shaker can be found at the First Avenue website. Visit first-avenue.com for more details.
On Friday, August 25th, the Eagles Club in Minneapolis presents one of the region's premier ska bands, the Scruffians, along with Meat Raffle Ska and making their long awaited return to the stage, playing your favorite old school punk covers, it's Don't Tell Ma. The Scruffians play an infectious mix of ska, reggae, soul, and jazz inspired by the Skatalites and other Jamaican artists of the 1960s and 1970s. Meat Raffle Ska will feature an all star horn section playing a